turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na diana ninahazwe ingingo nkuru nkuru ziyagize mu burundi urupapuro rw'inzira ku banyagihugu b'intara zihana urubibe na tanzania rwahora rumara indwi zibiri gusa rugiye kuza ruramara amezi atatu ndashimye ko aha bari ko baratwereka ko badukunda nabo nyene jewe ku bwanjye ndumva bindyoheye none rero turashima iyo ngingo kuko amezi atatu wagiye aricyo ugiye kurangurayo ahera uza washyitse ku kintu kiboneka aba ni bamwe mu banyagihugu baba mu ntara zihana urubibe n'akarere ka kigoma ko muri tanzania kari mu buraruko bushira uburengero bwa tanzania mwirya nino ku isi naho nigeria yatanguje amatohoza ku bantu amajana umunani bikekwa ko bakoze ubusuma buca ku mbuga ngurukanabumenyi idoni nido yano makuru yose ni mu kanya nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika amakuru tuyahere muri repubulika ya demokarasi ya kongo ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri ico gihugu buvuga ko indwara itari izwi iheruka guhitana abarenga ijana na mirongo ine muri ico gihugu yari malariya ikaze mugenzi wacu fidele niyongabo atubwira ibindi kuri ino nkuru mu ntango z'uku kwezi abategetsi bo mu ntara ya kwango batangaje ko iyo ndwara yahitanye abantu ijana na mirongo ine na batatu mu kwezi kw'icumi na rimwe k'uyu mwaka ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwatangaje kandi ko abantu amajana atanu na mirongo icenda na babiri banduye iyo ndwara nibo bamenyekanye kuva mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abahitanwa n'iyo ndwara bari ku rugero rwa bitandatu n'ibice bibiri kw'ijana ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi oms ryatangaje ko ritaramenya neza igitera iyo ndwara ibipimo muri za laboratware bikaba bibandanya fidel niyongabo urakoze tuve muri repubulika ya demokarasi ya kongo tuja muri mozambique aho ibiharuro bishasha bitangwa n'ikigo kijejwe ibiza vyerekana ko abamaze guhitanwa n'igihuhusi cido bageze kuri mirongo itatu na bane ico gihuhusi gikomeye cane cashitse muri mozambique mu ntango z'indwi catumye abantu ibihumbi n'ibihumbi bava mu vyabo kironona bikomeye inyubako harimwo inzu n'amabarabara abantu ba mbere bahitanywe n'ico gihuhusi cido muri mozambique baba mu ntara ya nampula iri mu buraruko bw'igihugu bitegekanijwe ko muri iki gihe ico gihuhusi gitera kija mu ntara za Tete na Niassa vyatumye umuyobozi w'ikigo kijejwe ibiza mu gihugu Louise Meke atera kamo gasaba imfashanyo naho igihuhusi cido cagabanije inguvu imvura y'isegenya n'umuyaga w'igihuhusi biracabandanya kubica bigacika ishami ry'ishyirahamwe onu ryitaho abana unicef mu ntara ya cabo delgado mu buraruko bwa mozambique ryatangaje ko abantu ba mbere bahitanywe n'igihuhusi cido muri iyo ntara ryarateye akama gasaba imfashanyo yihutirwa ico gihuhusi cakomerekeje abantu amajana atatu na cumi n'icenda mu gihe inzu zigera ku bihumbi mirongo ibiri na bitatu n'amajana atandatu n'ubwato bwo kuroba ijana na mirongo irindwi vyasenyutse muri rusangi abantu bagera ku bihumbi ijana na mirongo irindwi na bitanu barasinzikajwe n'ico gihuhusi ijwi rya amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye turayabandaniriza n'ubundi ku mugabane wa afurika muri nigeria ico gihugu cuguruye amatohoza ku bantu amajana umunani bikekwa ko bakoze ubusuma buca ku mbuga ngurukanabumenyi fide niyongabo aduha ibindi kuri no nkuru urwego rujejwe kurwanya ruswa muri nigeria rwatangaje ko ico arico gitigiri kinini cyane c'abantu bahagaritswe mu gikorwa kimwe rudende umuvugizi w'urwo rwego wilson uwujaren yabwiye ijwi rya amerika kuri uyu wa kabiri ko ingingo yo gufata abo bantu yafashwe inyuma y'amezi atari make y'iperereza mu bikekwa ubunyonozi bukorwa hifashishijwe ubuhinga bwa internet amajana indwi na mirongo icenda na babiri barimwo abanyamahanga ijana na mirongo icenda na batatu benshi muri bo akaba ari abashinwa bafashwe ku itariki icumi y'ukwezi kw'icumi na kabiri mu nyubakwa y'igorofa indwi iyo nyubakwa ibonwa ko yari ikibanza abo bantu bakoreramwo imyimenyerezo y'ibijanye no gukora ivyaha vyifashisha ivyuma nyabwonko umuvugizi w'urwego rujejwe kurwanya ruswa muri nigeria yatangaje ko abanyamahanga bariko binjiza abanyanigeria bakabamenyereza ku vyerekeye kubesha abantu b'igitsina gore ko babakunda no kubesha abandi ko bashobora kubafasha kunguka mu vyerekeye imirimo y'ubudandaji abari ku rutonde rw'abanyonorwa bari abantu baba muri amerika yo mu buraruko n'umugabane w'uburaya urwego rujejwe kurwanya ruswa muri nigeria rwafashe ivyuma nyabwonko telefone n'imodoka amajana n'amajana mu gikorwa rwakoze co guhagarika abike ku bunyonozi bakoresheje ubuhinga ngurukanabumenyi urwo rwego rusigura ko abafashwe bikekwa ubwo bugizi bwa nabi bazorengutswa muri sentare kugira bishyure ku vyaha vyabo mu minsi iri imbere
ejo rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu intambara ya ukraine n'uburusiya ukraine yemeza ko yaraye yishe lieutenant general igor kirilov uyu mutegetsi mukuru mu gisirikare c'uburusiya yari mu bihano vy'ibihugu bitandukanye birimo kanada n'ubwongereza uburusiya bwavuze ko igandagurwa rya kirilov burifata nk'iterabwoba kandi bubwirizwa kwihora fidele abategetsi b'uburusiya batangaje ko ikibombe caturitse kuri uyu wa kabiri mu ibarabara ryo ku mugwa mukuru moscou gihitana abantu babiri harimo umusirikare akomeye w'umujenerali ayoboye inteko zijejwe ibigwanisho vya nucleaire ivyicisha imigera n'imyuka y'ubumara ico kibombe caturitse igihe lieutenant general igor kiriyov n'icegera ciwe bari bavuye mu nyubakwa iri mu bumanuko bushira ubuseruko bw'umugwa mukuru w'uburusiya abategetsi b'uburusiya batangaje ko ico kibombe cari canyegejwe mw'ipikipiki yari ihagaze hafi y'urwinjiriro rw'iyo nyubakwa amasanamu ya videwo y'aho ico kibombe caturikiye yerekanye urwinjiriro rw'iyo nyubakwa rwasambutse amadirisha yayo nayo yamenaguritse ico gitero ca bombe kibaye umunsi umwe inyuma y'uko abashikiriza amanza ba ukraine bagirije igor kiriyov kw'inteko arongoye zakoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara mu myaka igera kuri itatu ingwano imaze muri Ukraine mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka ubwongereza bwafatiye ibihano kiriyov kubera yafashije mu gikorwa co gukoresha ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara ku nteko za Ukraine
fide niyongabo urakoze kuri amakuru yose wadutegura ukaweje kudushikiriza aya n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika ayo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyahera mu burundi abategetsi b'igisagara ca kigoma co muri tanzania n'ababura amatari b'intara za rumonge makamba rutana ruyigi cankuzo na muyinga zo mu burundi bafashe ingingo ko igipapuro c'urugendo bita mukerarugendo canke ujirani mwema cahora kimara indwi zibiri gusa kigiye kuza kiramara amezi atatu abanyagihugu bo muri izo ntara zihana urubibe na tanzania barashima ino ngingo bemeza ko izobafasha vyinshi inkuru y'ijwi ry'amerika yateguye iceko abakunzi bayo mu burundi mu isomerwa na tiarive ndayishimiye mu gihe bariko barahimbaza imyaka mirongo ibiri iheze hari umubano mwiza hagati y'intara zihana urubibe na kigoma mu mpera z'indwi iheze inama yababura amatari ba rumonge makamba rutana ruyigi cankuzo muyinga na kigoma bahana urubibe harafashwe ingingo ko murekarengane bita ujirani mwema yahora imara indwi zibiri igiye kumara amezi atatu abarundi ntibari bemerewe kandi kurenga ibirometero bitandatu uvuye ku mupaka iyo murekarengane itangirwa ku mipaka izwi n'amategeko igahabwa abarundi bava muri izo ntara gusa kandi igatangwa ku buntu ku banyamakamba iyo nkuru yatanze akanyamuneza ubu ni urangurira imiti y'ibiterwa ikasuru mu ntara ya kigoma nka jewe ndashimye ko aha bariko baratwereka ko badukunda nabo nyene kuko bagenzi banje bashitse tanzaniya bagera ivyago iyo ijana imwe yabaheranye ariko nk'ubu bayongereje jewe ku bwanje ndumva bindyoheye kandi n'abagenzi banje ndibaza bararyohewe kubera iki biraborohereje mu rugendo rwabo bama bakora iminsi yose mugenzi we arangurira ibirato mu isoko ryaho nyene kasuru akabidandariza mu isoko imakamba ati iyo murekarengane ni kirumara ku murundi muto muto urazi yuko ari tanzaniya hadufashije rwose hadufashije rwose hadufashije rwose utuntu twinshi dutandukanye na nyaburya batuzaniye hafi mu isoko rya gasuru ni ukuri barakoze rwose ayo gasuru umuntu ariyinyavye akaca agaruka nk'umuntu asimbiye igitega akaba agarutse kandi utuntu twinshi ugasanga icuka niba kirose kubw'uwo mudandaza ntawe uzosubira gusiba kujabuka yitwaje ko atabyangombwa afise umupaka wari wapfuye umupaka wari wapfuye n'ubwishiringi ikiri hejuru rwose umupaka wari wapfuye urujya n'uruza rw'abantu bari rwahagaze kabisa ko umuntu muto muto ntiyakiyungurutse ego ashamo biba bibaye kweri ni ukuri byobafasha rwose ego nabonyaburyo wazire sepasi umuntu agize komande nyene iteba ikamara amezi ane jeje nyene nari maze amezi atatu ntasafira nasubire gusafira ariko ndayirose kubwo uyu mudandaza arangurira mu masoko atandukanye y'ikigoma amezi atatu ni ikiringo gikwiye ku murundi agiye gukorera mu gihugu ca tanzaniya none rero turashima iyo ngingo kuko amezi atatu wagiye arico ugiye kurangurayo ahera uza wa- washitse ku kintu kiboneka ayo mezi atatu arenza kurengana na wewe biba vyakugoye kabisa ariko urifise ikintu cyakujanye mu mezi atatu uba vyagenze neza uba waje kugikora abandi barundi bazohatorera koyoko ni bamwe baja guca ingero mu gihugu ca tanzaniya bajabuka bafise uburenganzira bwo kumara mu ntara ya kigoma indwi zibiri zitarenga ariko bakarenza bigatuma bafatwa n'igipolisi mu gihe bariko barahimbaza imyaka mirongo ibiri hatangurijwe ujirani mwema bivugwa ko abarundi bagera ku majana umunani bafungiwe mu mabohero atandukanye yo muri ico gihugu uyu mudandaza ati abagiye guca ibipande muri ico gihugu bazokorana umutima mu nda kuko turamaze kubona nk'abantu baza gukora ibipande baragira ibibazo cyane baratubwira yuko barara mu mashamba bahaye bahunga abapolisi kugira barindire ako gashahara ariko agiye kukamara y'amezi atatu atamupolisi aho yaramwirukako arakora neza kandi akaryama agasinzira iyo muri ayo mezi atatu aba afise ikintu amaze gushikako ariko mu minsi cumi n'itanu ari we agiye gukora igipande yoba amaze kuronka iki ntacaba araronka hari kandi abarundi iyo babonye iminsi cumi n'itanu igiye kubaherana baca bagaruka mu burundi kugira ngo basabe iyindi murekarengane babashe kuguma muri iyo ntara ya kigoma biciye mu mategeko abo nabo nyene bararonse akarusho kuko amahera n'umwanya bahora bakoresha kugira ngo bagaruke ku mupaka bahabwe iyindi murekarengane bazoyaziganya abanyamakamba barasaba kandi ko iyo ikiringo ca murekarengane kirenze bakiraha ikigoma botahurwa n'abajejwe intwaro aho mu ntara ya kigoma uyu ni umudandaza akunze kuja kurangurira mu masoko atandukanye yo mu ntara ya kigoma rujirani mweme ikindi kintu dusaba bodushiriramo ni ko wumva dushize i tanzaniya naho basijirani imwe mwayoba yaheze umuntu ariko arabazigura ati yaheze umwumviriza apana guca bamupfunga kuri tanzaniya itanzaniya ushitseyo ivyo gusigura ntabibamwo baca bagutwara mu gasho mugabo urumva ijana imwe imaze guhera guherana igeze i tanzaniya irifo yuko bantu abategetsi babo badusigure bakabasigura bakatubwira ati yaheze mwanutaye muhira amuze kugwana ntibaca bagupfunga kuri ico kibazo c'abafungiwe i tanzaniya kubera baba badafise ivyangombwa iyo nama ya baburamatari yashinze ko abana bazofatirwa mu ntara ya kigoma bazoca begeranywa hanyuma abajejwe intwara ikigoma bakavugana n'abarundi kugira ngo mu burundi barondere imodoka ija gutora abo bana ibatahukane Thierry Ndayishimiye urakoze tuve mu Burundi tuja mu Rwanda ubutungane bw'ico gihugu bwagiriza umunyamakuru Theoneste Nsengimana gufasha umunyepolitike Victoire Ingabire umuhoza mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame bumwagiriza ko yagize uruhara mu gutangaza amakuru y'ibihuha agamije gucanishamwo ubutegetsi n'abanyagihugu Eric Bagirubusa abandanye no nkuru busobanura ibyaha burega umunyamakuru Theoneste Nsengimana ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko nubwo avuga ko ntaho ahurira n'abayoboke b'ishyaka Darufa umurinzi bareganwa bitari ukuri bwavuze ko aba bayoboke bari bateganyije kuzakoresha abanyamakuru babiri mu kwamamaza amatwara yabo yo guhirika ubutegetsi bwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame bwasobanuye ko abo banyamakuru ari Theoneste Nsengimana wa Umubavu TV online na Dieudonne Niyonsenga uzwi nka Cyuma Hasani wa Ishema TV bwavuze ko Cyuma Hasani yafashwe afungwa ataragera kuri iyo migambi ubushinjacyaha bwitamo ibisha ubushinjacyaha burega Nsengimana ko yemeye gutangaza mu binyamakuru by'umugambi mubisha wo guhirika ubutegetsi buriho bwavuze ko yasohoye itangazo ryamamaza amakuru agamije kwangisha rubanda ubutegetsi muri iryo tangazo havugwamo abanyarwanda bicwa ku maherere abashimutwa n'ubutegetsi ababurirwa irengero ndetse n'abandi bafunzwe bazira ibitekerezo byabo barimo Deo Mushayidi Aimable Karasira Uzaramba Yvonne Dama Ngiryamugiza n'abandi ubushinjacyaha bwongeye kuvuga ko ibikorwa byose byahuzwaga n'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho madame ingabire victoire umuhoza mu magambo yabwo bwasobanuye ko ingabire ari we wari ukuriye icyo bwise agatsiko kashagagwiri ku butegetsi mu bisobanuro byabwo ubushinjacyaha buvuga ko hari ubutumwa bugufi nsengimana yandikiranaga na madame ingabire ariko yaramwise inkora ivu nk'izina ry'irihimbano muri telefone buvuga ko mu mabazwa ya nsengimana yemeje ko iyo mpine isobanura inkoramutima ingabire victoire umuhoza undi munyapolitiki wavuzwe mu bagombaga kwifashishwa mu bikorwa byo guhirika ubutegetsi ni Maître Bernard Ntaganda uvuga ko ari perezida fondateri w'ishyaka PS Imberakuri kugeza ubu ryacitsemo ibice ijwi ry'Amerika ryavuganye na Maître Ntaganda rigamije kumenya uruhande ahagazeho ku by'ubushinjacyaha bumuvugaho muri iki kirego nta n'ubyo atangaza kuko ubutegetsi bwa perezida paul kagame na fpr ibyo bari gukora ni ugushaka gusa gutera ubwoba abatavuga rumwe nabo kugira ngo baducecekeshe kugira ngo urwo rubanza rumaze igihe ndakeka hafi imyaka ingahe ariko nibwo bwa mbere batangiye kumvuga ibyo rero ubushinjacyaha buvuga ni ibyaha bindi nkunda kwita ngo ni ugutarataza ayinuma cyangwa ni ugushakira amata mu matako y'injangwe ibintu bavuga rero ugendeye ku busa ni icuka ntabwo rwose nzasubizwa inyuma n'iterabwoba rya fpr metre ntaganda yanagize icyo avuga ku kirego kivugwamo umunyapolitiki mugenzi we madamu victoire ingabire umuhoza n'abayoboke b'ishyaka rye ritaremerwa mu mategeko y'u rwanda yewe unarebye niyo dosiye se kuko leta biri bwatubwira ngo irakomeye ifite igisirikare ifite ubutegetsi butajegajega dufite perezida w'igihugu wabonye amajwi mirongo icyenda n'icyenda n'ibice icyenda magana cyenda ku ijana ngo none barashaka kumuhirika baciye mu gusoma igitabo kivuga uko ubutegetsi bw'igitugu buhirikwa ariko se ubundi biramutse binabayeho ubundi rubanda iyo buhuritse ubutegetsi byitwa guhirika ubutegetsi cyangwa byitwa revolisiyo ubushinjacyaha burega nsengimana ko yasabaga ingabire amafaranga yo kugira ngo abashe kuyobora ibiganiro ku muyoboro we wa youtube mu cyumba cy'urukiko ubushinjacyaha bwacuranze muri mudasobwa amajwi y'umudamu buvuga ko nsengimana yamutambukije ku muyoboro wa youtube ku munsi witiriwe ingabire victoire umuhoza uzwi nka ingabire day uwo yumvikana avuga ko abanyarwanda barambiwe akarengane n'ibindi bugashinja nsengimana gutambutsa ayo makuru kandi ari impuha ubushinjacyaha bumurega ko nubwo ahakana ko atarazi iby'igitabo blueprint for revolution cy'umunyaserbia popovici gishishikariza rubanda guhirika ubutegetsi hadakoreshejwe imbaraga z'imbunda bitari ukuri bukavuga ko mu kwiyemeza kubyamamaza mu binyamakuru bye atari bwemera ibintu atazi mu minsi yashize bagitangira kuburana urubanza mu mizi madamu ingabire victoire umuhoza yari yatangarije ijwi rya amerika ko ibimuvugwaho n'ubushinjacyaha ko yashakaga guhirika ubutegetsi nta kuri kwabyo avuga ko bwashatse kuremereza ibirego byabwo buhitamo kwifashisha izina rye bwirengagije ko ntacyo bwigeze bumubazaho nsengimana utaratangira kwiregura yakurikiranye ibisobanuro by'ubushinjacyaha yicaye atuje akajya acishamo agaseka nk'ikimenyetso cyo kutemeranya n'ibisobanuro byabwo mu iburanisha ryo ku rwego rwa mbere ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa nsengimana yahakanye ibyaha aregwa avuga ko yafashwe afungwa mu buryo bunyuranije n'amategeko kandi ko ibyaha akurikiranyweho byagombaga gukemurirwa mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura kuko ibyo yakoze byose byari mu rwego rw'akazi k'itangazamakuru ry'umwuga gusa ubushinjacyaha bwumvikanye buvuga ko kabone nubwo yaba umunyamakuru atemerewe kurenga imbibe z'ibyo yemerewe gutangaza bumurega ko ibyo yatangaje byose yabikoze abizi ko ari impuha kugeza ubu ubushinjacyaha bwarangije gusobanura ikirego cyabwo ku baregwa bose uko ari icumi kuri uyu wa gatatu bagiye gutangira kwiregura babimburiwe na silivensi bomana ufatwa nk'umukuru w'itsinda ryose eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru tuyabandanirize mu gisata c'umutekano muri repubulika ya demokarasi ya kongo umugwi wa m23 urwanya ubutegetsi bw'ico gihugu wemeza ko wa- woba waraye wigaruriye agace ka alimbongo ko muri teritwari ya rubero iri mu burasirazuba bwa kongo kumenyesha amakuru jimmy cukurani bakomera yakurikiranye ino nkuru alimbongo ni agace gaherereye ku mipaka ya sheferi za batangi na bamate kabarizwamo ibitaro ndetse n'isoko rinini bikunze guhurirwamo n'abaturiye umujyi wa butembo baza kuhivuriza abandi baza gukoreramo ubucuruzi bw'amakara ibirayi n'ibishyimbo ibyo ni bimwe mu bihingwa bikomeye aka gace gafite bitaboneka cyane ahandi muri teritwari ya rubero aka gace kandi gahuza imihanda itandukanye irimo uva goma werekeza butembo n'undi werekeza muri teritwari ya beni ibirindiro bya faridese byabaga muri aka gace kabarizwa mu birometero mirongo ine n'icyenda n'umujyi wa butembo nibyo byafashaga ingabo za leta gusubiza inyuma ibitero bya m makumyabiri na gatatu yateraga iturutse hutwe nyuma gato y'umuhanda unyuze kuri lokalite ya luofu amasoko y'ijwi ry'amerika yemeza ko ubu alimbongo nayo yamaze kwigarurirwa n'abarwanyi ba m makumyabiri na gatatu ni nyuma y'imirwano yahuje impande zombi ku wa mbere no ku wa kabiri nk'uko byemezwa na bwana nixon muhindo umuyobozi wa sosiyete sivile muri iyo sheferi comme l'armée a
frdc yarakomeje kurwanya ibitero bya m23 kuri uyu munsi twabonye m23 igeze muri arimbongo ni agace mu by'ukuri gakomeye kandi abaturage bari bizeye frdc ko idashobora kuhava kuri ubu tuvugana aka gace kari mu maboko ya m23 nibyo biragoye kubyumvisha ariko ntacyo twahinduraho gusa turasaba ko ibikorwa bya gisirikare byakongerwa muri aka gace andi masoko ijwi rya amerika yavugishije yemeza ko ubwo urufaya rw'amasasu rwatangiraga kumvikana umubare mwinshi w'abaturage baturiye ako gace no mu nkengero zaho bahunze berekeza ahitwa kitsumbiro kuri santere ya rubero no mu mujyi wa butembo sosiyete sivile kandi yumvikanisha ko muri iyo mirwano abasivile benshi bahakomerekeye berekezwa ku bigo nderabuzima ubu bakaba barimo kwitabwaho n'abaganga nta bashinzwe inzego z'ubuvuzi twabashije kuvugisha ngo baduhe ibindi bisobanuro ku bantu baba bagiye kwivuriza muri ibyo bitaro hari andi masoko ijwi rya amerika yavuganye nayo yemeza ko nyuma y'uko ingabo za leta zivanywe alimbongo zerekeje muri lokalite ya kitsumbiro aho zaba zirimo kwisuganya mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya amerika umuyobozi wa teritwari ya rubero koloneli kiwe wa mitela alain yemeza ko agace ka alimbongo ubu kayobowe na m makumyabiri na gatatu icyakora yasabye abaturage kudacika intege ndasaba abaturage bose kugirira icyizere ingabo za kongo faredese nibyo koko ali mbongo kimwe n'utundi duce byafashwe ariko ntabwo ingabo za leta ziryamye turimo gukora ibishoboka byose kugira ngo utwo duce twose twigaruriwe na M23 twongere gusubira mu maboko y'ingabo za leta ingabo za leta zibyitwayemo neza ku rugamba depite elimba fumoja watowe n'abaturage muri ako gace we ntiyiyumvisha uburyo ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bazo badashobora guhagarika ibitero bya M23 teritwari ya rubero ikeneye umutekano abarwanyi ba M23 bakomeje kwigarurira ibice bitandukanye ibyo birashyira mu kaga abaturage bacu bongo ni agace gakomeye cyane kandi kuba fardc yagakuwemo birateza umutekano muke mu baturage niyo mpamvu dusaba ko ingabo za leta zakora ibishoboka zigakura M23 ku butaka bwa rubero ndetse n'ahandi muri kongo kuko icyo abaturage dukeneye ni umutekano radiyo ijwi rya amerika yagerageje kuvugisha umuvugizi wa frdc muri ako gace ntitwabasha kumubona kuri telefoni twagerageje yewe no guhamagara koloneli guillaume njike kayiko uvugira frdc mu ntara ya kivu ya ruguru ariko ntiyadusubije kugeza ubwo twateguragiye inkuru jimmy shukurani bakomera ijwi rya amerika igoma ejo ry'amerika unawo ni umwanya twashikiriza ikiganiro amerika kigaruka ku byaranze amerika muri kahise ibiriko birayivugwa ko n'ibizoyiranga thomas kamirindi niwe yakiduteguriye
mwaramutse neza ku itariki ya cumi n'imwe y'ukwa cumi na kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri nibwo abantu ba nyuma bakandagiye ku kwezi mu mateka y'isi abagiye ku kwezi bose hamwe ni abagabo cumi na babiri ni abanyamerika gusa nta wundi uragiyeho kugeza ubu ikaze mu kiganiro amerikana ku kwezi ni kure cyane kugerayo uvuye ku isi ni kilometero ibihumbi magana atatu na mirongo inani na bine na magana ane dore ibindi ubushakashatsi buhanitse bwerekana ku kwezi nta mwuka ubayo ku manywa yaho harashyuha cyane bikabije kugera kuri dogere celsius ijana na makumyabiri n'imwe ijoro ryaho naryo rirakonja bikabije kugera kuri dogere celsius ijana na mirongo itatu n'eshatu munsi ya zeru ibi ni bimwe byatumaga gutekereza kujyayo byari inzozi byasabaga ubuhanga butarabaho nabwo bwari nk'inzozi kugera kuri makumyabiri na gatanu y'ukwa gatanu igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na rimwe uwo munsi perezida wa mirongo itatu na gatanu wa leta zunze ubumwe za amerika john kennedy yagiye imbere y'inteko ishinga amategeko y'igihugu congress imitwe yombi iteranye ageza ijambo ku gihugu
nemera ko iki gihugu gishobora kwiha inshingano ko mbere y'uko iki kinyecumi gishira tuzaba twarohereje umuntu mu kwezi kandi tumugarure ku isi amahoro
ikinyecumi yavugaga ni icy'imyaka icumi kuva ku w'igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu kugera ku w'igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi bamwe babifashe nk'ubusazi bwo kurota ikintu kidashoboka na gato abandi babibonyemo ubwirasi no kwiyemera gusa bidafite ishingiro kwigira ndigabo muri icyo gihe cyo guhangana no gupiganwa n'igihangange repubulika z'abasoviyete mu ntambara y'ubutita nta muntu n'umwe wemeye rwose ko byashoboka erega barebaga n'indi nzitizi itari yoroshye ingengo y'imari
mureke tubwizanye ukuri ndasaba kongere n'igihugu kwiyemeza bidasubirwaho umugambi mushya umugambi uzamara imyaka n'imyaka kandi uzahenda cyane amadolari miliyoni magana atanu na mirongo itatu n'imwe mu ngengo y'imari y'umwaka wo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri n'andi aziyongeraho ari hagati ya miliyari zirindwi na miliyari icyenda mu myaka itanu izakurikiraho gusa rero niba twumva ko twagarukira hagati mu nzira cyangwa se twagabanya intego yacu kubera inzitizi ndumva ibyiza byaba kubireka byose
amadolari miliyari icyenda na miliyoni magana atanu na mirongo itatu n'imwe y'icyo gihe mu myaka y'igihumbi magana cyenda na za mirongo itandatu uyashyize mu gaciro k'uyu mwaka yarenga miliyari ijana na miliyoni magana atandatu ariko igihugu na kongeresi bemeye guca ako gahigo inzozi za perezida kennedy n'igihugu cyose zaje kuba impamo imyaka umunani nyuma ya disikuru ye
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
ijwi ry'amerika ku itariki ya cumi na gatandatu y'ukwa karindwi igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu n'icyenda abahanga batatu nel armstrong wari komanda w'urugendo rwose edwin aldrin na michael collins bahagurutse ku isi berekeza iy'ukwezi bamaze iminsi ine mu nzira bagerayo kuri makumyabiri y'ukwa karindwi igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu n'icyenda armstrong niwe wakojeje ikirenge ku butaka bw'ukwezi bwa mbere maze aravuga ati aka ni agatambwe gato cyane k'umuntu ariko ni ugusimbuka gutangaje kw'ikiremwamuntu one small step for a man one giant leap for mankind mu cyongereza abantu miliyoni magana atandatu na mirongo itanu babikurikiraga kuri televiziyo na radiyo ku isi yose naho perezida kennedy we ntiyabyiboneye yari yarishwe kuri makumyabiri na kabiri y'ukwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatatu armstrong aldrin na collins bagarutse ku isi koko amahoro kuri makumyabiri na kane y'ukwa karindwi igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu n'icyenda uruzinduko rwabo rero rwose hamwe rwamaze iminsi umunani mu byo bazanye harimo ibitaka amabuye n'amafoto byo ku kwezi naho mu byo basizeyo harimo ibendera rya amerika n'inyandiko mpuzamahanga igira iti hano abantu ba mbere bavuye ku isi barahakandagiye twazanywe n'amahoro mu izina ry'abayituye bose ubu butumwa bwari bwanditse mu ndimi nyinshi zitandukanye abakuru b'ibihugu mirongo irindwi na bitatu barimo makumyabiri n'umwe bo muri afurika babushyizeho umukono inzozi za perezida kennedy na amerika ye yose rero zabaye impamo koko kohereza umuntu ku kwezi no kumugarura ku isi nta nkomyi mbere y'uko ikinyecumi igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi kirangira mu myaka itatu n'igice yakurikiye urugendo rwa mbere abandi bahanga icyenda nabo bagiye ku kwezi kandi baragaruka batatu ba nyuma ni eugene sornan wari komanda w'ubutumwa harrison schmidt na ronald evans bahagurutse ku isi ku itariki ya karindwi y'ukwa cumi na kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri bageze ku kwezi nyuma y'iminsi ine kuri cumi n'imwe bagarutse ku isi neza neza kuri cumi n'icyenda y'ukwa cumi na kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri komanda wabo eugene sornan niwe wakuye ikirenge cya nyuma ku kwezi asiga avuze ati tugiye uko twaje niba imana ibishaka niko tuzagaruka mu mahoro n'ibyiringiro by'abatuye isi yose muri make abagiye ku kwezi mu mateka y'isi yose ni abagabo cumi na babiri ni abanyamerika gusa nta wundi muntu uragerayo kugeza ubu imishinga yo koherezayo abandi bantu mu gihe cya vuba irahari ariko tube duhiniye aha ararekwa ntashira ndabashimiye cyane rwose ko mwakurikiye iki kiganiro amerikana maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
ijwi rya amerika no ngaha duce dusozera amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo kuri mikoro mwari kumwe na diane ninahazwe nadia taha yari muhinga bw'ivyuma ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose ahanje turongera mu biganiro biri imbere